iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi ubu ijwi ry'amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi ni mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye edi rwema nige uyoboye ibiganiro by'iki gitondo uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu burundi naho guhera isaa kumi n'ebyiri twabateganirije umuziki tubaye tubararitse dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
baramutse inshuti z'ijwi ry'amerika muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku mpunzi hayisere gitangaza ko impunzi ziharurwa mu majana zari zavanywe mu zabo mu buraruko bwa nigeria ziriko zirasubira mu ngo zabo zari zakuwemwo n'ubwicanyi bwakorerwa bwakorwa n'abarwanyi ba Boko Haram ariko naho biruka HCR igabisha ko hatari bwagere ko basubira mu mihana yabo n'ibisagara babamwe kuko ha, ki, ha, kuko hatagira ivyankenerwa kugira bashobore kubaho neza ivyo bibaye inyuma yaho igisirikare ca Nigeria cigaruriye uturere tutari duke turi mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno yahora mu minwe y'umuhari wa witerabwoba wa Boko Haram muvugizi wa HCR Leo Dobbs amenyesha amenyesha ko benshi mu bari bahunze bagizwe n'abagore abana hamwe n'abageze mu zabukuru amenyesha kandi ko uwo murwi w'abantu ubangamirwa n'indwara kandi ko mu gihe batoronswa aho baba imfungurwa amazi meza hamwe no kuvurwa neza byoba bibi cyane haseregeranya abanyagihugu barenga imiliyoni zibiri n'ibice bitanu ko ari bo bahunze ubwicanyi bw'umuhari wa Boko Haram mu buraruko bwa Nigeria kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane iki gitigiri kikaba kirimwo n'abashika ibihumbi ijana na mirongo icenda bo mu bihugu vya Cameroon, Niger hamwe na Chad. Inama nshingamateka ya leta z'ubumwe za Amerika yaremeje kuri wa gatanu itegeko riha uburenganzira imiryango y'ababuriye aba mu bitero by'iterabwoba byabereye muri Amerika ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe bwo kwitwarira leta ya Arabia Saudite yagirizwa kugira uruhara muri ivyo bitero ni mu gihe benshi mu banyuruje indege zakoreshejwe mu kugaba ivyo bitero bari abanyagihugu ba Arabia Saudite iryo tegeko ryemejwe haheze amezi abiri inama nshingamateka ya Amerika isohoye raporo yerekana uruhara Arabia Saudite ibifisemwo ariko Arabia Saudite yo yamye ihakana ivyo vyagirije iryo tegeko ryemejwe kandi mu gihe perezida barack obama yamaze gutangaza ko atazoritera ku mukono mu gihe afise amakenga ko bishobora gutosekaza imigenderanire ya amerika hamwe na arabia saudite ivyo ibiro vya perezida obama bimenyesha kandi ko ivyo bishobora gushira amerika abanyamerika bari mu mahanga mu ngorane kandi bishobora kugururira imiryango ibindi bihugu byo kwitwarira amerika ku byo ishobora kuba yagirizwa n'ayandi makungu kuri aya makuru nyine umurwi w'iterabwoba wa al qaida usaba abayisilamu kwifatanya n'imihari y'iterabwoba kurwanya leta zunze ubumwe za amerika mu gihe amerika yibuka imyaka cumi n'itanu iheze hazoba ari ku munsi w'imana habaye ibitero by'iterabwoba i New York no ku biro vya Pentagone muri video yasohotse Al-Qaeda ejo ko wa gatanu indongozi yayo Ayman al-Zawahari yamenyesheje ko ivyo bitero vyerekana ko abayisilamu bafise ubushobozi bwo kwivuna umwansi baranavuga ku macakubiri y'amoko ari muri amerika agasaba abirabure b'abanyamerika kwinjira mu idini rya isilamu abategetsi bo mu bushikiranganji bw'umutekano wo hagati muri amerika baragabisha ko al-qaida ishobora kugaba ibindi bitero nk'ivyo ikoresheje indege z'ubudandaji mu gutera inyubakwa hamwe n'ibibanza bikomeye muri leta z'ubumwe za amerika mwishyirahamwe mpuzamakungu onu amatora yandi yabaye kuri uyu wa gatanu yerekana ko umunyaportigare antonio guterese ari we ashobora kuzosubirira ban kimune mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterese w'imyaka mirongo itandatu n'indwi y'amavuko bubaye bugira kane azi imbere y'abandi bakandida cumi bari kubahiganirwa icyo kibanza mu matora yo mu ibanga ariko atunganya atunganywa na ONI i New York. Ayandi matora agira gatanu azoba ku itariki 26 z'ukwezi kw'icenda. Uzotsinda azoshirwa habona mu ntango z'ukwezi kw'icumi kuza. Abadiplomati bo mu bihugu bitari bike baramaze kugaragaza ko bashigikiye Guterres ku buzobere afise kuko yatwaye HCR imyaka itari mike no kuba yarigeze amabanga akomeye mu gihugu cya Portugal mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'imyaka y'igihumbi kimwe n'ibihumbi bibiri na bibiri
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya ijwi rya amerika i washington dc ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi b'ibiganiro vy'ijwi rya amerika uguteba kwibaruka ikibondo hagati y'abubakanye kurava ku mvo zinyuranye ukutaja mu butinyanka k'umugore hamwe n'uko umugabo ashobora kuba afise imbuto zidakwiye ni zimwe mu zizi imbere nk'uko ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha ingwara zimwe zimwe nka idiopati obstruction hamwe na varicocele ituma amatengatwa y'abagabo avyimba nazo nyene ziragabanya amahigwe y'abubakanye kurondoka kare ukurengegwa n'imyitwarariko igizwe n'ingorane zitavanako niyindi ntambamyi itevya abakenyezi gusama uko ibintu biri vyunyugwa n'uko naho abari mu gihe c'agasamo bitaba bigikunze ko asama nk'uko ishirahamwe ry'abanyakanada ryigisha ibijanye n'ubugumba asesi ribivuga urugezo rw'imbuto zirenga miliyoni mirongo itanu nizo zikenewe ku mugabo kugira ngo aronke amahigwe ya hafi yo kurondoka ku bw'ivyo mu gihe umukenyezi atakibazo afise mu kiringo c'umwaka umwe aba yamaze gusama nk'uko oms ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi rivyemeza ico baciza ni uko abubakanye bokwama barangura amabanga y'abubatse na cane cane mu bihe vyegereje ihishira ry'akabuto k'umukenyezi nk'uko abahinga mu bijyanye no kuvura indwara z'abakenyezi bo mu gihugu cya canada babihanura ku isi nzima hagati y'ibice cumi na bitanu na mirongo ibiri ku ijana z'ingo zubatse nizo zihanzwe n'ingorane zo kutaronka ikibondo kare uko ibintu biri ni ngombwa ko umugabo n'umugore bokwama baja inama ku nyifato nziza yobaranga batarinze guhemukiranira nk'uko bihanurwa n'ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS nk'uko muvyumva mu kiganiro kira cuno musi turabira hamwe ibijanye no guteba kwibaruka kububakanye kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri zone kanyosha mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira inyifato ibereye ku bubakanye kugira ngo bagwize amahigwe y'ukuronka ikibondo ruganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro nta bwitanga bafise kubera umwana atangwa n'imana gusa mugabo bakora ico bajeje bakaraba bakazagisha ama examen bakaraba ko atangorane bafise
nubona yuko kwegereza imana bagasenga kuko imana ishoboye byose sinitanga abana ko nibibumbira ntihabyara imana ikintu ca mbere bokora bobanza kugira umwumvikano hagati yabo kurya bumvikana ubwa mbere bakironderana no muri ico gihe c'ibihe bigoye bakabandanya bumvikana ikindi bokora nuko bo kwegera abandi vyari vyabagoye gatonya baratoba bararonka bakabaha impanuro ukuntu vyagenze nuko borangura amabanga y'abubatsi ataco bakoresheje nk'igikingirizo
baratevye bakarindira n'ubuse no kwihangana vyiza umuntu yamaze kubona ko umuntu yatevye gusama yofata umunwa akihorera bakazorindira bayibonye igiye imbere nyene yasama
abubakanye ibisanzwe ntacyo bafite bogira ngo baronke umwana bitagoranye barindiriye bakabona byagoranye barivuza bivuje bakabona ntibirakunda umugabo akamenya ko atari umugore ategerezwa kwivuza kuko si washobora kutabyara wenyine akamenya ko n'umugabo ashobora gusanga atabyara hama baca barindira rimwe na rimwe ihungabana ry'inkaburamubiri bita hormone rirabuza umukenyezi kurondoka ku gihe naho aba yarapimwe n'abaganga bagasanga akomeye itekane ukudashavura hamwe n'umwizero ni ngombwa ku bubakanye kuko vyongereza amahigwe yo gusama imbanyi nk'uko ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms rivyemeza mu buzima bwa misi yose vyoba vyiza ko abubakanye wo kubahuka kuya umuyaga n'inshuti hamwe n'abagenzi ibijyanye n'iteba ryo kurondoka kw'imiryango muri rusange ibyo biraheza bikabafasha kutikumira cyangwa kwikengera nk'uko abahinga banonosoye ibijyanye n'inyifato n'imibereho y'abantu bo mu gihugu cy'ubufaransa babihanura duha kanya mugenzanje hayisa liliane inamahoro adushikirize inkuru yadutohoreje mu mazone agize igisagara cya bujumbura ku bijyanye n'uguteba kwibaruka kw'abubakanye abo twakuriye rimwe barabyara nanjye bakaguma banuka nkababara nyine uguteba kwibaruka birahungabanya ubuzima bw'abubakanye aha twavuga nk'ibyiyumviro by'urutavana ko bivanze n'umubabaro urenze hamwe n'agahinda ko kutabonwa neza mu kibano nk'uko byashikiye umupfasoni shansera uwimana aba muri zone kanyosha inyuma y'imyaka itatu atararonka ikibondo ukwama abatevye kuronka imbanyi babazwa mu bantu igitigiri c'abana bamaze kuronka biratuma rimwe na rimwe babesha akarorero ni charlotte gateka yatwiganiye ko yama yibesheye ko afise abana babiri kandi atanu umwe araronka uruvugo rwo mu kibano ni yindi ngorane ku batevye kuronka ikibondo chancela uwimana yababajwe cane nuko bama bamwikeka ko yakoroje inda canke ko yoba yafashe uburyo bukinga gusama imbanyi akiri inkumi byarambaye ko mwatebye gusama abantu bakajya banuka ngo ndi ngumba jewe uwo muhungu ngo nanyirukane ngo simbyara nanjye nkababwira ati je ndabyara sindi ngumba kubyara bitangwa n'imana byongeye imiryango yatevye kuronka umwana irakumigwa mu buryo butagaragara aha twovuga nko kudatumigwa mu manza zerekeye abana nk'uko twavyiganiwe na bamwe mu batevye kwibaruka amatohoza twakoze atwereka ko ikiba ibano gikumira abatevye kuronka abana mu ntumbero yo kutabakora mu nkovu abatevye gusama imbanyi umuganga arabaha ikirangamisi co kurangura amabanga y'abubatse kuko vyongereza amahirwe yo kuronka ikibondo abo twayaze baritwararika kubishira mu ngiro naho bitaborohera igihe c'ubutinyanka ku mukenyezi kimutera umwiheburo co kimwe n'uwo bubakanye dutege amatwi uyu mugabo twayaze atashimye ko tumuvuga izina bonye agiye muri ivyo bihe by'ubutinyanka je ndumva ko kugeza ubu atakintu kiba kirahinduka umva ntibinezera cane ariko inyifato ihinduka gatoya mugabo bikaca bimvamo ikintu kiba kenshi ndumva ngo naka yaribarutse ariko jewe ntiyabibwiye kandi twari tumenyeranye haheza nkibaza nti kuburengera nkanga banga kubimbwira kubera bibaza yuko kubura vyonca intege ariko jewe nta ngorane vrema amakuru dukura mu batevye gusama imbanyi atumenyesha ko igihe co kwitura abaganga kiva ku mvu zitandukanye kuri bamwe ni umwiheburo ku bandi ni ukuremerwa n'uruvugo rwo mu kibano ku ruhande rw'abaganga bahanura kunyarukira kwa muganga inyuma y'amezi atandatu ku mugabo n'umugore babana iminsi yose ubukene bw'amafaranga butuma imiryango ifise ikibazo co kuronka ikibondo itoroherwa gushikira abaganga b'abahinga aha ni mu gihe atabaganga b'abahinga mu kuvura ingwara z'abakenyezi bakorera ku mavuriro mato mato ya leta umviriza muganga moyize nduwarugira akorera ku ivuriro ritoya ry'umuryango utabara imbabare kwa rouge ryo muri zone zone kinindo iyo ngorane yo kutabonana n'uwo muganga yabinonosoye irahambaye cyane kuko ashobora kubana navyo kumbure iyo abonana n'uwo muganga yabinonosoye yoshobora kubona igituma y'ibi- y'ivyo bintu ariko agumye muri ayo mavuriro mato mato canke kuri ivyo bitaro bitagira uwo muhinga gutora igituma ntivyoroha ingorane y'uguteba gusama ishobora kandi gushikira n'abakenyezi bamaze kuvyara justine nduwimana ni umwe mu bakenyezi afise umwana w'imyaka cumi ariko bitarakunda ko amukurikiza nk'uko yabitwiganiye impanuro ziratangwa n'abaganga ku bubakanye bafise ikibazo co gusama aha twovuga nko guheba inzoga nyinshi zambiye hamwe no kwirinda imfungurwa zongereza ibinure vyinshi mu mubiri nk'uko tuvyiganirwa n'umwe mu bazironkejwe matiyasi ntahondereye bumwe mu buryo bwo gutandukanya imvyaro buridogerwa n'abakenyezi ko bubatera ubugumba justine nduwimana yibaza ko akanyuzi yakoresheje inyuma y'aho yibarutse umwana wa mbere ariko katumye amara imyaka indwi adasubiye gusama agakuyeyo uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi ntibubuza umukenyezi gusama mu gihe yabuhagaritse nk'uko bivugwa na muganga jean odette niyongere yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi ababanyi b'imiryango yatevye gusama bahanura bagenzi babo kutayongerereza umwitwarariko wo gusama christine gatore ni umwe mu babanyi b'imiryango yatevye kuronka ikibondo ntumwite ingumba kuko hariho abibaruka haciye imyaka cumi bibaruka ikibondo kandi bagahorera rimwe amarira barize y'uko utabararonka ikibondo ni ukubona y'uko umuntu amaze umwaka imyaka ibiri itatu cumi ataravyara si uwo guhebura twibutse abubakanye batararonka ikibondo ko bokwirinda kwihebura kuko biri mu nzitizi zibabuza gusama tumenyeshe ko amazina twakoresheje muri ino nkuru ari amomekerano kuko abo twayaze batashimye kwivuga amazina
ukwisanzura nko gufata ingendo hamwe no gutegura imigambi y'iterambere mu rugo kubandanya ukuri kwamye ivyo bigabanya imyitwarariko ituma umukenyezi adasama hakiri kare ingendo mweniyo irongereza amahigwe yo kuronka ikibondo ku bice mirongo itandatu kw'ijana nk'uko vyemezwa n'icicaro c'ubuvuzi bw'amagara y'abantu co mu bufaransa mu bihugu biteye imbere abubakanye batevye kurondoka bifatiye ingingo barabaha umwana barera bamukuye mw'irerero ry'imfuvyi bakamufata nk'uwabo ivyo biraheza bikabaha kwama mu munezero n'urukundo bivuye kuri ico kibondo nk'uko inkuru dukura mu bihugu nka australia hamwe n'ubutaliyano zivyemeza n'ubu nyene duha ijambo mugenzanje kaisa liliane inamahoro adushikiriza ikiyago agirana n'umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara z'abakenyezi muganga jean odette niyongere ku bijanye n'inyifato ibereye kugira ngo abubakanye baronke ikibondo hakiri kare muganga jean odette niyongere ndabaramukije ndabaramukije ijambo ubugumba risigura iki kugira umuntu uvuge ko ari ngumba ni uko woba warahebuye ko atagishobora kuronka umwana umukenyezi n'umushinga ntahe wiwe tuvuga tuti batevye kuronka imbanyi hari abo twayaze batubwiye yuko imbere y'imyaka ibiri bababwiye ko baba bihuse kwivuza namwe niko mubivuga nk'umuganga imbere y'amezi atandatu nuvuga ntibaba bariko baratangura kwihuta nivyo mugabo mu myaka ibiri ntibavuga ati bihuse kwivuza ngo bashaka kuvuga ati bihuse kwihebura mbega aho hari ibimenyetso umuntu ashobora kumenyera ko ubugumba kenshi benshi baba ari abantu ibihimba vy'irondoka vyabo bimeze neza mugabo bagateba gusama ku mvo nyinshi zimwe zishobora kuba zijanye n'ingene baremwe n'ingorane bagiye baragira nka bijya vyitwa ama infection yabubakamye bipimishije bagasanga nta n'umwe afise ingorane ariko bikanka ko bavyara ivyo biba vyagenze gute hariho ivyo ubona vy'ukuri ko utabona igituma kandi barabaho abo rero kenshi urababwira uti genda murindire bimeze neza bajya baherukira umwana umwe gusa ntibasubire gusama iyindi mbanyi biba vyagenze gute y'ingwara umuntu ashobora kugwara yaramaze kwibaruka uwa mbere izo ngwara zaga zigatuma adashobora kuronka undi mwana umushinga ntahe nawe nashobora gufatwa n'ingwara badashobora kuronka iyindi mbanye mbega bajya usanga bubakanye ugasanga ntibikunda yuko bavyarana hagati yabo mugo umwe wese agiye hanze bigakunda yuko avyara bigenda gute urashobora gusanga uwo mushinga ntahe afise akanenge gato n'umukenyezi akagira akandi kanenge gato hanyuma kuko bahuye umwe wese afise akantu katameze neza kagacika akantu gakomeye ariko bose boshobora kuvyara bavana rero yahura n'uwundi ameze neza cane ako kanenge atagafise ugasanga birakunze nk'uko bagumanye kenshi bashobora gusanga baratevye mugabo bagatinda bakaronka umwana umuntu ahebura ryari yuko atazovyara ahebura ko atazovyara igihe ciwe cyo kuvyara giheze ni ukuvuga aciye muganga jean odette niyongere ndabashimiye ndabashimiye nawe murakoze
hari icaremwe cyaje inyuma y'ibindi byose arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi nico kiyaga dushikirije tumire amate gato mu kumviriza akaririmbo gahayagiza umuvyeyi yareze neza cya gihe imana yarema umukenyezi yari yifuza kwishura ibi twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no guteba kuronka ikibondo kububakanye gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura nabo nyene mbaza ndakwishura
nagomba kubaza muganga bigenda gute umugabo baratevye kuronka ikibondo ko ku mugabo twovuga vyinshi urashobora kuba bitewe n'uko ihingurwa z'imbuto ari nkeya ku mvo zitandukanye mbega mu buto bwiwe hari amasamabwika yagwaye ni ikintu gikomeye gituma abagabo badashobora kwibaruka mbega yoba yarabazwe ni ukuvuga baramucishije imbugita mu bihimba bimwe bimwe by'umubiri wiwe ibyo byose rero nta handi bashobora gutora inyishu atari kwa muganga mbaza ndakwishura
nashaka kubaza igituma bamwe bamwe bavugwa kugira ngo baronke abana bigakunda n'abandi bavugwa bikanka burundu ego cyane ni uko usanga ikibazo cari hagati y'aba bantu bompi ko ari babiri catorewe inyishu uwo muti wakoze n'abandi usanga nk'akarori twotanga ari umugore afise ikibazo ushobora gusanga yaragize ingorane y'ukuntu imiringoti inzana amagi yagize ikibazo ikaba idakozwe neza kandi ibyo ugasanga ni ibintu afise kuva mu buto bwiwe niko yaremwe cyangwa asanga uwo mugabo yagize ikibazo kubera indwara agize canke yagize impanuka mu bihimba vy'irondoka vyiwe biragize inkurikizi zitandukanye rero vyose ni kwa muganga ariko bagiye hamwe bagahetsa bagashigikirana bagatahurana kugira ngo baheze bagumane urwo rukundo rwabahujije n'abo badashoboye kuronka ikibondo bw'abantu ntibimukikuje Eh, umubindi w'amazi ku mutwe isuka mu kuboko kw'iburyo gwaruka ntimurambigwe n'ubunyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
ashaka kubaza muganga ubugumba burashobora kuva ko ku muntu yoba yaranyoye ibiyayuramutwe canke yoba bifata muri ico kiringo ariko akarondera gusama biri mu bintu vyerekanye yuko cane cane abagabo bashobora kugira inkurikizi mu kuronka uruvyaro rero ivyo byose murazi ko umubiri wacu ugizwe n'ibintu bitandukanye cane urashobora gusanga muri ivyo vyose anywa biyayura mu mutwe canke izo nzoga nyinshi bigize inkurikizi mu bwonko hama vyose bikaca bituma no mu bihimba vyirondoka bishikiriwe kubera inkurikizi z'ivyo bintu vyose afata mbaza ndakwishura
ujya muti wo gutandukanya imbyaro uratuma umuntu adasubira gusama bakenyezi burya uwakwakiriye wese yakumvirije araheza akabona ati ubu buryo burabereye umubiri wawe ubu bundi nabwo eka ntabwo ushobora gufata kubera ibi n'ibi n'ibi n'ibi rero nico gituma burya bama basaba abakenyezi ko mwobanza mukaja kwa muganga imbere gufata uburyo bwo gutandukanya ivyaro kuko hari abantu benshi bavyifatira bonyene batabanje guhanuza umuganga mbaza ndakwishura
kuba igomba ni indwara ni indwara kuko umubyeyi aba azi yuko ameze neza abona yuko ashobora gusama akarindira ko asama ntabyare nicyo gituma ubona hari abaganga banonosoye ku byerekeye abakenyezi n'abagabo bafise ingorane zo kuronka ibibondo kugira babafashe baronke amahirwe yo kubona ikibondo rero ni ukumenya yuko umuntu ntiyivyirengagiza abibonye kandi akaba yifuza ikibondo agira uko ashoboye kugira ashobore kukironka umwitwarariko w'umukenyezi
ikiganiro nikira cijwi rya amerika n'ubunyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
muganga nashaka kubaza abajya bari batevye kuvyara bagaca bavyara ubushuri abana batatu canke amasi biba vyagenze gute nivyo cane gose birakunda gushikana cane cane babandi baba bakurikiranye kwa muganga kubera ingwara yabo y'ubugumba ari umugabo canke umugore bakamushira ku miti hama ugasanga iyo miti irabahaye amahigwe mbere ikayigwiza kabiri canke gatatu kugira baronke ibibondo niho usanga rero ubona havutse amahasa canke ubushuri ariko si kuri bose hari abandi bishika uko nyene ugasanga nta miti yafashe nta n'ingorane y'ubugumba afise araronse ubushuri canke amahasa mbaza ndakwishura
nizahe nyifata umuntu yoshobora kugira kugira ngo muri kazoza kiwe canke mu rugo rwiwe azoshobore kwibaruka nk'abandi bavyeyi adatevye birasabwa yuko mubaho neza mufungura neza mukagira imyimenyerezo ibintu bikenewe kugira umuntu agire amagara meza hama iyo ugize ikibazo na gitoya ku bihimba vy'irondoka ntubaze mugenzi wawe ahubwo iruka kwa muganga umubaze aguhe umuco muri iyo ngwara yawe ntuzuheze ugire ingaruka zitandukanye ku ruvyaro rwawe
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo gahayagiza umuvyeyi yareze neza duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye atubaza ati mbega umuntu amenya ko atakaje ubusugi mu gihe agize amabanga mpuzabitsina akava amaraso gusa iyo atamaraso avuye ince ntiziba zacitse utwaye ikinga naho muganga anita munyana duhera inyishu uyu munywanyi ibaza yuko ushatse kuvuga ku mukenyezi ku byerekeye gutakaza ubusugi nivyo yuko hari abatakaza ubusugi mu gihe bariko bararunga amabanga mpuzabitsina ubwa mbere bwabo canke ubwa kabiri biva n'ukuntu uwo muntu baryamanye yavyifashemo birashobora no gushika yuko ntava amaraso kuko ukuntu yavyifashemo uyo bariko bararangurana amabanga mpuzabitsina nivyo yuko bavuga ati umukobwa ariko aranyonga ikinga aho ushobora gusanga ku- kujya kuntu ayitwara agenda arihindukiza kuko ni agace k'umubiri katari kure cyane gashobora gusanga kariciye ko nyene kubera ivyo byose aba arimwo rero nivyo yuko abakobwa bamwe bamwe batakaje ubusugi bwabo kubera bariko baratwara amakinga kandi ari byo bintu bakoresha mu buzima bwabo bwa misi yose igihe kininiya
nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutse ya ba sokuru uno munsi uvuga uti uza gukira ugwimo agwima ururimi bikubwiye iki bisigura yuko umuntu nk'ubu ari ibintu bi- bishobora kuguteranya ushobora kubyinumira bikubwiye iki ujya gukira ugwimo yirinda abagenzi bawe uvuga makenya ukitonda muri byose bikubwiye iki
uwanka ugwimo agwima ururimi uwo mwibutsa uvuga ko iyo wanka ugwimo wirinda icyo cyose cyotuma haba ugwimo bikuvuye ko nko gukoreshwa mu buryo butandukanye two kwirinda imvugo ituma turabana ribi cyangwa ducanemo arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no guteba kuronka ikibondo ku bubakanye nshimiye hayisa liliane n'amahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise icyo muterera canke mubaza ku byerekeye ikiganiro ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu kome canke mutwakure kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo indwi na gatanu amajana icenda na kane amajana icenda na mirongo indwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe alain ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi